nongeye kubaha ikaze mu kiganiro gasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na venuste nshimiyimana iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri isanga ikiganiro gihuza abanyarwanda buri cyumweru muba muri benshi mwicaye ku maradiyo yanyu muri kuri telefone no kuri mudasobwa ku migabane yose y'isi mwumva ijwi ry'amerika mutegereje kumva ko hari uwanyu ubashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
byose byatangiye uwitwa hategekimana Vincent utuye mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu karere ka huye umurenge wa ruhashya akagari ka karama mu mudugudu wa rukubiro yandikiye ijwi rya amerika ashakisha mushiki we uwimana serina babunanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'ine twatandukanye muri mirongo icyenda na kane we yabaga kwa marume ni kwa posiyani i karama noneho tuje guhunga we ahunga aturutse i karama aragenda natwe turahunga turatatana noneho tuza kumva yuko uwo mukobwa yaba yarageze muri congo aho bita bukavu noneho rero turategereza turaheba none se ninde wababwiye ko yageze i bukavu umuntu atuvuga ko ageze ukavu ni umuporofeseri wabaga i karama mu mazu ya marume ari we wari umuporofeseri uwo ni umuporofeseri wamwigishaga
eee yaramwigishaga
ku buryo bishoboka kuba ariwe bajyanye oya ntabwo rero bajyanye ahubwo we baje guhurira i bukavu ngo agarutse kureba icyangombwa mu rwanda kimuheshe uburenganzira kugira ngo ngwabo bamuhe akazi kuko nta kibazo aba yarakoze mu rwanda kuko abantu benshi bari bakoze ngo zimusige mu gihugu biba ngombwa ko kugira ngo bamuhe akazi ari uko buri muntu wese aho yari ari azana icyangombwa bahuye rero ahita amubwira ati niba ugiye mu rwanda uzajye hahandi iwacu aho nabaga banshyira ino myenda babwire ko ndano muri congo nibaguha ubutumwa uzabunzanire mbere ko bari hari ubutumwa mwebwe mwamwoherereje kugira ngo mubwire ko muri amahoro twaramwohereje ariko umuporofeseri ntabwo yagarutse yaragiye ageze iwabo ngo asanga ngo hari intambara ngo aho bari bari ngo asanga ngo bari mu ubwo rero gusa yamuhaye imyenda bikigaragaza yatwerekaga yuko twari tuyizi izatubera ikimenyetso ko ngo ariwe babonanye umuporoferi we nawe ntabwo wongeye kugaruka na mushiki wanjye sinongeye kumubona ubwo byabaye ngombwa ko twajya ku ijwi rya amerika tukatumushakira
none hategeka imana mushiki wawe ahunga yari afite imyaka ingahe yigaga mu wa gatanu mukuru ntabwo usobanukiwe imyaka yari afite yari ageze mu wa gatanu mukuru uwa gatanu mukuru mu ishuri rihe yigaga kuri centre bernadette hari isave wari ukiri umwana birumvikana ariko i- iyo warebaga mushiki wawe mu maso wabonaga ari umukobwa ubyibushye unanutse utohagiye wabonaga ameze ate wabonaga ari umukobwa ufite ibyishimo ku mutima wamubonaga ute muri icyo gihe mbere y'uko muhunga yari umukobwa mu- munini uringana utari muremure utari na mugufiya w'inzobe mwiza cyane ufite amaso meza Mm.
Eh, yari umukobwa w'inzobe mwiza ufite izuru ryiza amaso meza umukobwa mwiza rwose pe.
uko wamubonaga wabonaga hari ikintu ki- cyamuhindutseho ku mubiri ndashaka kuvuga wigeze ukeka na rimwe wese wigeze wumva hari umuntu mukuru ubivuga avuga ati uriya mukobwa aratwite Eh, kubera ko isave kuri centre bernadette kwa kundi ababikira basuzuma abakobwa Mhm.
yaje baje kubona ngo afite inda y'ukwezi baramwohereza arataha ariko ko yari azi ubwenge yabaga uwa mbere mu kigo baramubwira ngo azaze gukora ikizami cya nyuma cyo kumuhesha amanota yiga agataha kuko yabaga kwa kwa kwa marume aho ngaho akiga akiga agisava agataha akajya mu rugo yanatwarwaga n'umu- n'umunyonzi witwaga rushigajiki wahari isava havuyekimana vincent urakoze cyane kuri ayo makuru uduhaye azadufasha kugira ngo dukomeze kugufasha gushaka mushiki wawe kandi nongere ngushimire icyizere wagiriye ijwi ry'amerika kugira ngo tugufashe Nanjye narari kumubona bagiye rwose imana izabagenda imbere mu- namwe bagenda imbere maze kumva hategeka imana ambwira ko mushiki we yagiye atwite nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru ubundi we yarambwiye ati ngwino duhunge tujye iwanyu Mhm,
ati twigira iwanyu hagana kuri atureha isaza mhm,
ndamubwira ntoya numva ntibere harakeye kandi ubu abishi bageze mu muhanda mhm, batwica mhm, ubu umwana aranga mhm.
aranga aragenda Mhm.
yewe ndasigara usibye ko nasigaye nanjye nkarorongotana nkagenda nyuma nkanicuza nkavuga nti n'ubundi niyo nza gukurikira umwana wanjye tukajyana niko Mhm.
gutandukana nawe yaciye ukwezi ukwangiye yewe nagiye nyuma Mhm. kuva icyo gihe nta kandi gakuru ke wongeye kumenya
naje kukamenya ko yageze muri muri zayire Mhm, ngo akajya batanga ngo atanga ibiryo hamwe n'abakuruwa ruje mhm, bukeye rero noneho ngo haza abo bakuruwa ruje barababwira ngo nibajye mu nkambi barebe abana b'abanyeshuri biganaga kuko yagiye yagiye yiga yagiye yiga
yaje yiga yarayigaga isave Mhm, yararangije umwaka wa gatanu ashigaje ashigaje uwa gatandatu segonderi ngo arangize mhm, yari umukobwa uzi ubwenge Eh, Mm.
ubwo rero ngo barababwira bati nimugende mushakashakane mubwire abana bigaga baze hano mu kigo tubigishe Mhm, baraza aragaragara n'abandi bana baratoragura baragenda babwirana baragenda ngo bagashyira hamwe bakajya babigisha mhm, bukeye rero ngo barapima ngo babone ngo barababwira ngo hano muri zayire ngo hagiye kuba intambara mhm, noneho barababwira bati nimujye mu- nimushorere mu nkambi ubakundira ubakundira ze tumuhungishe tumujyane dore hagiye kubera hano ibintu bibi mhm, ngo baragiye abo bana babwira abandi n'abakecuru n'aba- mbega abari muri izo nkambi ngo baze babajyane cyakora ngo baranze banze ubu mukobwa wanjye feri nta n'undi barigendera mhm, barigendera kuko bari babananiye ngo babasezeraho ku buryo mhm.
umuntu wabimbiye usibye ko yapfuye yarambwiye ngo bagiye kubona babona indege irahagurutse bagiye mu ndege mbega Mhm. bagiye mu ndege ku buryo umukobwa wawe umukobwa wawe serina uwimana ashobora kuba ari mu bihugu by'uburayi cyangwa se amerika
Hmm?
ntibagiye mu ndege ku buryo o, serina nawe ashobora kuba ari mu bihugu by'uburayi cyangwa se Mm.
ahandi nko muri amerika Mm, ku buryo ku buryo ariho ari rwose ku buryo ariho ari Mm. none mukecuru nagira ngo nkubaze akantu gato um, ah, serina uko wamurebaga mm, nk'umukobwa wawe eh, yari mu rugo yigaga mm, ah, ataha waramurebaga ah, nimugoroba gufasha imirimo um, mbese uyu wamurebaga nk'umubyeyi wabyaye wabonaga mm, nta kintu wabonaga kigutera amakenga
Eh, nabonaga asa n'uyifite Mm.
usibye ko itagaragaraga rwose uyihaye nk'amezi nk'umubyeyi wayiha nk'amezi angahe ubundi ubundi uko byaje umuryango w'iwanjye wacu aho mvuka bari biyemeje kumurihirira ishuri kuko se yapfuye kera Mm, baramudemera kumurihirira ariko nyuma baza kubyanga mm,
abandi babyanga ageze mu mwaka wa gatatu mhm, Mhm, ageze mu wa kane mm, baranga baranamu- bara- bari baramujyanye ab'iwabo ab'iwacu baza kumwirukana araza arahasanga kandi mfite abandi bana ndera mm, ubwo rero akambwira ati ariko se wowe yakundaga kwiga ati ubu koko nzareka ishuri ndeka kwiga none se mbigenzi yaje kunyibwirira nta kubeshya nk'uko mbajije mm, ati mama ati njyewe ndumva ati nzashaka umuntu undirira sinzareka ishuri mm,
ubwo rero ni muri ni muri uko kwa- ku- kuntu yanduye arayitwara mm, yewe niko nabivuze mm.
Mm. yewe none niko nabivuze mm, kuko uwo muntu ngo yiyemeje kumurihira nkabona ariga mm, amubaze se urarihirirwa nande ati ni umuntu undihirira mm,
ubwo urumva ko nawe urabibona kurihirira umwana w'umukobwa si uwawe si iki urumva uko byagenze nyine Mm, ndabyumva none Mm.
uko wamurebaga se wabonaga iyo nda ugereranije nk'umubyeyi wabyaye washoboraga kwibarira nk'amezi angahe Eh, nabonaga ari nk'abiri Mm.
cyangwa atatu biramfashije cyane kubera ko eh, ngusobanurire nta ku- ntanyuze ku ruhande nawe wambwije ukuri ndimo Oya, bijya ndashaka kujya- byari kureba Mm, gucisha ukubiri ntabwo ari byiza mm. ndimo ndashaka yego ndimo ndashaka eh, kumenya niba umukobwa ntekereza ko ashobora kuba ari uwawe ari we wabyaye mu kwezi kwa cyenda muri mirongo cyenda na kane niba rero umbwiye ko muri mirongo cyenda na kane mu kwezi kwa kane yari afite inda y'amezi atatu birashoboka rwose ko ari we wabyaye muri mirongo cyenda na kane mu kwezi kwa cyenda uh, kujya gushira nicyo ngicyo nakubazaga wa mubyeyi we birakomeza bimfashe gukomeza ubushakashatsi kugira ngo tugufashe kubona uwimana serina ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika Eh, urakoze cyane imana iguhe umugisha
agasaro kaburaga
amakuru nahawe n'uyu mubyeyi nyanzira iyi makuru atayatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'imana serina ari we wabyaye umwana nari imaze iminsi nshakira umubyeyi uwo ni nadia uwibambe w'imana serina yavuye mu rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cyenda mirongo cyenda n'ine ari i bukavu muri kongo yahoze yitwa zayire yabyaye umwana dutekereza ko ari we wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya sos bukavu amwita murumuna we uwo mwana yarakuze yitwa nadia uwibambe atuye igikondo ya kigali nimwumve uko nadia abyivugira Oh, nabaye hariya muri sohesi kacyiru niho nakuze n'ishyanga nakuze n'ishyanga ndi njyenyine ariko nyuma nze gusohokamo muri demiyo buruje babonye ah, uru- agafishe nabatirijweho mm, bango muri kongo nari uruhinja simbizi kanditseho amazina y'ababyeyi papa hari handitse inshuti iraguma innocent hama mama hari handitse nyanzira imakire um, amatariki y'amavuko ni mu kwa cyenda rovensanke igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hanyuma nibaza niba naravutse muri iyi minsi ufite i kigali wenda yari yafashwe wenda ari ahandi hantu hatari hagafatwa none ni gute wenda ntawe afite famiye ntabura n'umuntu n'umwe imbere n'inyuma noneho umutante wandeze muri soyisi yambwira ko uh, ngo muri congo umuntu wahanzanye ni umukobwa ngo muto cyane wari umpetse ku mugongo noneho um, arantanga ansiga muri suwezi ya bukavu cimpunda ariko kuva icyo gihe n'uyu munsi nta muntu n'umwe nzi uretse kuguha amazina y'ababyeyi bawe ntabwo bigeze bakubwira aho bashobora kuba bakomoka oya nabo ba- banyakiriye mvuye sos yo muri congo Mm, ni ukuvuga nabo nta kintu babiziho bamfashe mvuye muri sos yo muri congo ariko bamwe na bamwe twavanye muri sos yo muri congo kuko sinjye wavuyeyo njyenyine mhm, amafamiye hari abagiye bayabona niko nagiye mbyumva uko imi- imyaka yagiye igenda mhm, noneho nsaba ko banshakira iyo Mm.
fishe iboneka muri demiyo duze mm, barashakisha baraheba niko bambwiye mm, nanjye aho nari ndi ndashakisha ngera cyangugu ngera aho bita cimpunda ntanga amatangazo muri kiliziya yaho mm.
bi- biranga Mhm.
nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu hama ndavuga nta mpamvu yo gucika intege Mhm. komera komera
ndavuga reka reka nshakishe Mm.
Mm.
birumvikana kuba umaze iyi myaka yose utazi niba ufite ababyeyi nk'umwana ni ikintu cyumvikana ko o, kikuremereye ku mutima ndahamya yuko hari umubyeyi uri hanze aha ah, uzamenya yuko uri umwana we atabonetse kandi ntabwo hazabura nyogosenge cyangwa se inyokorome eh, kubera ko bigaragara ko wari ukiri umwana mutoya igihe eh, uwo mwana wundi yakujyanaga i bukavu ah, biragaragara ko utaturutse kure biragaragara ko utaturutse kure ubwo rero ah, ni ukuzashakira hafi aho ngaho muri cyangugu abantu bo bari batuye cyangugu za kamembizo eh, n'ahandi hafi aho ariko kubera ko abantu bahungaga mama wawe ashobora kuba yaraturutse ku gikongoro cyangwa se i butare wamenya umugabo witwa nshuteraguma inosa ndetse n'umubyeyi witwa nyanzira imakure makurata bashobora kuba bafite umwana batabonye yenda igihe cyo guha izina haba hari uzi bene wabo abavandimwe babo banywa hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo tubahuze eh, n'umwana wabo nadia ubibambe nadia ninde waguhaye iri zina
Na- na- ufite iyo fishe handi- yari iri mu kilatini nta nubwo ari muri swahili cyangwa faransé Mhm.
yari mu kilatini ariko iyo ureba fishe ntawe utaba uzi ururimi urareba ukavuga uko biri aha handitse amazina ahanditse amatariki y'amavuko handitse ababyeyi papa mama ibintu nk'ibyo none Na- ne fishe niko yari yanditse none iyo Sinzi- fishi uracyayifite Uh, fishi uko na- nagiye ngenda sinzi nagize gutya ndayibura ariko na- nsubira muri soyisi nabo bambwira yuko ntayo ariko urebye ibyo ni byo bintu by'ingenzi yari yanditseho kuko nashatse na na egizampuleri yayo hariya cimpunda kuko mbona ko byasaga neza n'iyo ngiyo uretse ko byari bitandukanye mu rurimi mbona Ariko- ko ibyari ngombwa kumenya ari ibyo rero nakuyeho Mm, iyo fishi uribuka i- i- ibara yari ifite yari umweru yandikisha muri noir brown ifishi ya kera nongere nibutse amazina yabo ni inshuti iraguma inosenti ni papa wawe nibyo byanditse ku ifishi hanyuma mama wawe akaba yitwa nyanzira makurata nibyo bigaragara ku ifishi niba hari umuntu wabamenya um, yahamagara ijwi ry'amerika tugakomeza uyu mwana w'umukobwa ubibambe nadia nadia ukomere abumva ijwi ry'amerika bari kumwe nawe kandi bazagufasha ni ugutegereza ukomere
murakoze cyane
agasaro kaburaga
hakurikiyeho ubushakashatsi bwimbitse n'ubunyamwuga burangwa n'umutima wa muntu mumaze kumenyera ku ijwi ry'amerika nshaka amafoto ya serine uwimana akiri muto aya nadia uwibambe akiri muto aya sekuru n'aya nyirakuru maze kuyareba nayeretse nyirarume ndetse na nyirakuru ntababwiye uwo ari we bahise bemeza ko ari umukobwa wabo isano nyine na- rirahari nabonye asa n'abuzukuru banjye erega ni kera Mm.
ni kera na basaza be bari i kigali aho ngaho bambwiye ngo babonye asa n'aba- n'abana babo Mm.
nanjye rero ndavuga nti niyo bamwoherezaga ifoto umu- umuntu agahagarara n'amaguru Mm.
ntagahagarara n'amaguru Eh,
ni- kiba kiriya gice cyonyine mm.
eh, abantu nahavuze
nasanze ari mushiki wanjye twonsibere rimwe tu- tu- wanjye nyi- nyirizina ko wa- wari umaze imyaka myinshi utamubona wabonye atarahindutse niki cyakweretse yuko ari we koko urumva guhinduka yarakuze nanjye narakuze Mm.
ariko isura ye n'ab'iwacu turaziranye niko asa ni- ni we rwose ntabwo ibyo mbishidikanyeho niwe ni amaraso yanjye rwose Nadia nawe namuhaye amafoto ya Celine Uwimana ndetse n'aya sekuru na nyirakuru na ba nyirarume mubaza niba yabonye basa uwo nabonye dufitanye ishusho cyane nuriya serine kuri ya foto ya navbran yiga muri troisième primaire kuko nabifashe nyishyira hamwe na n'iriya mfite ku gatabo ka banki ko muri soes mbona ko nubwo imwe iri anorbo ariko narebye imisaya mbona mu matama n'amatwi no- naho umusatsi ugarukiye n'umutwe mbona ni terike ariko kuko nakuze ndambuka urasanga nawe ushobora kuba yararambutse kuko nawe hariya nigaga nko muri troisième primaire ariko wamureba ukabona amurasa rwose
mureba hariya nahise nahise mbona yuko ari we rwose
agasaro kaburaga kabonetse
twibukiranye umwana w'umukobwa avuye mu rwanda atwite witwa Celine uwimana yashakishijwe na musaza we hategekimana vise ntatubwira ko ababyeyi be bitwa nshutiragumayi inosenti na nyanzira imakurata undi mwana aduhamagara atubwira ko ashakisha ababyeyi be ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi ku gapapuro uwamujyanyeyo yasize hari handitseho ko nyina ari nyanzira imakurata naho ise akaba nshutiragumayi inosenti uwabyaranye na Celine Uwimana ntazwi birumvikana ko yatanze amazina ya se na nyina kugira ngo bazandikeho umwana nk'uko bigenda mu mategeko eh, y'u Rwanda uwo mwana rero yitwa Nadia Uwibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru Nyanzira Imakurata utarashoboye kumurera umwana umaze imyaka makumyabiri n'irindwi azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si
agasaro kaburaga
turi kumwe n'umukecuru witwa witwa nyanzira imakurata ari hano kuri telefone eh, akaba ari nyina w'umukobwa witwa wimana serina tugishakisha hano ku ijwi ry'amerika eh, nawe waduhamagaye ushakisha ah, ababyeyi bawe uvuga yuko nta kindi kintu uzi uvuga yuko uzi ko iso yitwaga nshutiragumayi inosenti na ya mama wawe akitwa ah, imakurata nyanzira Um, nakomeje gushakisha ariko abantu nabonye nibwira yuko nubwo bwose ntarabona mama wawe ariko nibwira ko nabonye eh, nyogokuru wawe ndetse na ba nyokorome benshi amafoto yawe naberetse bambwiye yuko usa n'abuzukuru be wamushakaga n'abagushaka sinzi uwo ndi bubanze kuvuga ngo musuhuze ah, reka mpere ku mukuru wa mubyeyi we eh, nyanzira niba unyumva uwo ntekereza ko ari umwuzukuru wawe ari hano ushobora kumusuhuza urimo uramwumva musuhuze
muraho makuru yawe
meza
eee yewe yewe wa mwana we ni ibibazo rwose ibibazo ni ugushima imana
komera komera nadia komera ihangane
Yego. Mm. ndakumva mukecuru
yego muraho
Mm, amakuru yanjye yewe muraho muraho Mm. imyaka myinshi cyane Mm.
imyaka myinshi cyane myinshi cyane none se
Eh.
umubyeyi wawe wa- ntu- ntuzi aho aherereye
oya ntabwo mpazi kuko uh, amazina yasize atanze yasize atanze amazina ya- yanyu ubwo rero nanjye niyo nagendeyeho nshakisha nshakisha igihe kinini cyane kuva kera ni hafi y'imyaka nka makumyabiri n'ingahe ishize mbashaka Eh, imyaka irashize wa mwana we Eh, nuko rero ayo niyo mazina munsi yanyu kuko niyo yasize yandikishije nta nta nari mbiziho ni byose
yego mwana wanjye ndakumva cyane
Eh, ndakumva eh, urakoze cyane imana irakoze n'abo bafasha ba- badufashije ariko ba- yego bongere bakurikire bakurikire na na nyoko bamenya imana rwose ibikoze neza nawe nta mubona nk'uko mubonye nshimira imana nshimira imana
yego tu- tuzabonana tuvugane byinshi yego
ukomere ukomeze ugire amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi ry'amerika rikaba rishoboye ku- guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe
oya veniste ni ngewe gushima murakoze cyane komera komera Mm. humura rwose humura ese ko ariko bigenda humura imana irahari
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona
ndifuza kubumvisha uko nyirarume damascene hagenimana utuye ikibagabaga muri kigali yakiriye umwana wa mushiki we aha Mm, we we we we we we Mm, uzi icyo- uzi icyo ngushimiye mm, uriya mwana uko asa n'imfura nyine uko basa mm, mm.
urakoze cyane ubwo n'undi uzamubona guma kuri telefone nagira ngo muguhe eh, umusuhuze mbere y'uko muzabonana nagira ngo umusuhuze nawe agusuhuze yitwa nadia ubibambe nadia uranyumva Eh, nda- ndabumva ndi kumwe n'uwo nibwira yuko ari nyokorome yitwa hagenimana damascene hagenimana damascene isuhuza mwishywa wawe uraba mwana wanjye ndifuza kukumenya Eh, nanjye ndashaka kubabona cyane Eh, urakoze cyane ubu ungana iki
umukose ndanduza makumyabiri n'irindwi
aha nibyo kubera icyo uvuze ngo nibyo hari icyo wari ubiziho Eh, icyo nari mbi eh, yagiye naza afite ayifatira muri kongo nibyo kandi ni mu ntambara mukonye niwe ni uwacu nawe ntakange Mm, turabonana vuba
ndimo ndahamagara abantu babura ati muyoboke ijwi rya amerika niyo hantu hari umurongo muzima utahura aba- ubonera abantu baburanye abana tuzisha kuvuga amaraso y'umwami ababeho n'imiryango yanyu sinzi kuvuga pe
ibyishimo byawe birumvikana turabisangiye kandi ubisangiye n'abandi babyeyi benshi bumva ijwi ry'amerika nadia wibambe ndagushimiye cyane komera muribuka ko undi musaza wa Celine Uwimana witwa Hategekimana vise nk'uko nabibabwiraga yaduhamagaye bwa mbere ashaka mushiki we nanjye naramuhamagaye mubwira ko ntaramubona ariko ko nabonye umwana we ibyo bintu biranejeje byahataye nk'uko ntabona ukuntu nakwirika ngo nishime numva ariko mwifite imana imana ikimota imbere y'imana ndayishimye n'ijwi rya amerika ndarishimiye nawe ubwawe ndagushimiye binarenze uzamwakira nawe ubwawe bizakugeraho rwose cyane pe uriya mwana niwe mushiki wacu wa mbere niwe maraso yacu ya mbere ubonye umwana we ugomba kumushyira mu bandi bana ukamubera ababyeyi n'umunani wa- wa nyina ibyo ukamuha no ikintu cyose dufite ukamuha ukamurema umutima kuko buriya nawe afite agahinda n'akababaro kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi rwose ni byiza nongere ngushimire kuba warahamagaye ijwi rya amerika ushaka mu mushiki wawe w'imana serina ndahamya yuko nawe azageraho akaboneka niba yumva ijwi rya amerika kandi ukomeze ugire icyo cyizere ukomeze kandi wumve ijwi rya amerika unarikundishe n'abandi cyane rwose umva reka nkuvuze ukuri Mm, nanjye ubwanjye iwacu barambajije ati uriya mugabo numvise mvugira nk'imfura mwavuze gute ndamubwira ati yewe nanjye nahise ijwi rya amerika numva atari agasaro kabuze numva uriya mugabo ndamukunda hitamo kuzamugeza ku kibazo gifite cyatubiriye iminsi ngororabasa anyakira neza bose ntacyo atakora mm, mama we rero akavuga ngo ukorera ngo i kigali ngo azaze kukureba nibyo Eh, ati rwose uwo mugabo yankumbuze rwose imana nabonye umuntu ukwiriye kunga imitima y'abantu yasegetswe n'agahinda kenshi pe mm,
Mm, ni umugabo ni umubyeyi ati ndetse usibye kuba ndafite umubiri wa kimuntu ni imana yonyine babana nayo mu mutima we burya bati umugani mu kinyarwanda ngo nta nkiba nini kandi ngo nta nkiba ntoya mm.
ariko nzazishimye pe murakoze urwo rukundo rwanyu niryo shimwe rikuru ndagushimiye cyane yego dukomane kandi imana ibarinde
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro agasaro gasigaye kugira ngo ibyishimo bisendere ni serine uwimana umuntu wese waba warakoze muri croix rouge i bukavu kugeza muri mirongo cyenda na karindwi waba warahageze muri mirongo cyenda na kane umuntu wese waba yariganye na serine uwimana muri ecole sainte bernadette isave mu ntara y'amajyepfo hahoze ari i butare isave uwaba yaramubonye i burayi cyangwa se muri amerika aduhamagare atwandikire atubwire umubyeyi we abavandimwe be umwana we nadia uwibambe abuzukuru be bose baramushaka imeri yacu ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu
rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi rya amerika agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro dutumikire na akayezu solange utuye mu mujyi wa kigali akarere ka nyarugenge umurenge wa nyakabanda akagari ka munanira ya kabiri umudugudu wa karudandi nangisha papa wanjye yitwaga mukekema ariko izina rye ni rimwe nzi bambwiraga ko yitwaga mukekema dogiteri mukekema akaba yarakoraga muri pariki akagira akaba yaratuye muri hawuzi muri gesi hawuzi igabiro uravuga ngo mwaburanye muri mirongo cyenda ubwo hari habaye iki kugira ngo mutandukane we na mama ntabwo babanaga Mhm.
noneho biba ngombwa ko mama ngo ajya kumumereza ageze imbere papa we namuhereza umwana we noneho mama ngo ageze imbere aragaruka inyuma arongera aranyiba aran- arantwara Mm.
mu kuntwara ba- mama anjyana mama ahita anjyana nya- aho bita nyagatare kandi kwa mama wa- iwabo wa mama hari ikawa wangira ngo arambura abwira nyogokuru wanjye ngo namuha amafoto yose azi ko ariho umwana we Mhm.
amafoto yose azi ko bari baramfotoye yose papa arayatwara Mm.
aravuga ngo agiye kujya kunshakisha ngo na mama wanjye bamwitaga wanege afite Mhm.
aramubwira ngo ntabwo azamuyeranira umwana uko byagenda kose azamubura Mhm.
muri icyo gihe papa akaba yashakisha nibwo ngo hahise habanga intambara muri mirongo icyenda Mhm.
ibaye duhita duhunga tujya nyakivara Mm.
tugaruka icyenda gatanu Mhm.
nari nyiri umwana mutoya urimo mu myaka umunani mama wanjye kuko papa twabanye imyaka itatu Mhm.
mama wanjye haza umuntu ngo aramubwira ngo yakorana- yakoranaga na papa ku kagera aramubwira ngo aracyariho yavuze aho yari ari yari mu rwanda yari hanze y'igihugu yari he Eh, icyo gihe yari akiri mu rwanda icyenda gatanu icyo gihe uwo muntu abona na mama icyo gihe amubwira ko akiri mu rwanda Mm.
aravuga ati umwana wa dogiteri uracyamufite Mhm, mama aravuga ati "Fi- dogiteri ashaka umwana we cyane gerageza umuhereze umwana we mhm, mama aramfotoza amafoto menshi we na wa mugabo ngo ahantu umunsi bazaza- azaza ngo bajyane ngo amu- a- anjyane ajyane amushyire mhm.
uwo mugabo agarutse aragaruka aramubwira ati ntabwo bigikunze dogiteri ababiligi bamujyanye Mhm, ntawe ukiri mu rwanda mhm,
none nkajya mbwira mama ko- aranangiza ishuri nkajya mbwira mama mama wanjyanye kwa papa bajya kureba papa mama ati reka reka wowe iga numara kumenya gusoma uzajya kumushaka i kigali mhm, nkajya nyakoni wacu hari nyagatare nkajya ku biro bya se- bya- bya kuruwa ruje aho byakoreraga nkagenda kuko ngiyeyo nkasanga harafunze ngo nange itangazo uko ngiye nkasanga harafunze nkongera nkabivamo n'ubwana ni iki mhm.
nje i kigali rero m- muri bibiri na cumi na gatatu ariko mbere mama akajya ambwira ko bari abahungu benshi ngo bafite umukobwa umwe Mm, mubaza mujya mubaza famiye akangurwa papa baba bari abako- abahungu benshi ariko bafite umukobwa umwe yigeze akubwira aho bakomokaga
mama ntago ambwira nimba ari nimba ari ku gisenyi nimba ari mu ruhengeri hagati harakeye cyane rero ntago ahazi Mm, ariko ni muri ni muri aho hantu habiri papa wawe dr mukikima yavuraga gusa izo nyamaswa muri pariki cyangwa se hari ahandi yazivuraga
yego hari ahandi yazivuraga aho ni he
Yazivu- yavuriraga hano ngo ku irebero aho inyamaswa za perezida evinari habyarimana zari ziri Mhm, ngo niwe wazivuraga mm. nyuma y'intambara Yeah.
yakomeje kuzivura cyangwa se nyuma y'intambara yakoraga akandi kazi
nyuma y'inamba ntabwo nongeye kumenya amakuru ye nibwo bambwiye ko ababirigi bamujyanye ngewe numvaga Mm,
m- mwambariza mwashakishiriza papa mhm, yego cyangwa wenda abaye atakiriho hakaba haboneka wenda na bamwe muri famiye ye kuko iyo bya- nabigutekereza akenshi nakoye ko nyiri umwana ajyaga ajya no kuri kuruwa ruje gushakisha iyo byanjyagamo akenshi iyo nabaga ngiye no ku ishuri banyirukanye naravuga ukuntu bambwiye ko papa wanjye ari umugabo ufite am- ufite ubuzima uyu munsi ntabwo nakabaye mbura uko niga cyangwa mbaho reka njye kumushakisha kandi bambwiye ko ankunda ubu nanjye nakabaye narize nkawe nkahora mfite ako gahinda ni nacyo cyanzanye i kigali mu bintu byatumye mva iwacu nkaza i kigali naje nje kumushakisha na n'ubu nturamubona
ntabwo ndamubona nibwo nakurikiye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mushakisha abana bato babuze ari impinja uyu munsi mukababona ndavuga ku ba papa wanjye ari mukuru ngomba kumubona nawe nomero yanjye ni iyi naba nakiriho cyangwa nanyumva abasha kuvugana namwe mwanayimuha nzabikora urakoze kandi kwizera ijwi ry'amerika murakoze cyane imana ibaha umugisha
muvunyi shadrack uri mu karere ka kamonyi umurenge wa mugina akagari ka mbati ararangisha mushiki we baburaniye mu ntambara yo muri mirongo icyenda na kane ngo umuntu ndangisha ni mushiki wanjye twaburanye muri jenoside tuburanira ahantu hitwa mu nzozi yitwaga mukamugenzi Twa- icyo gihe ntabwo twari twa- duheruka kuv- kubonana nta nubwo tuzi amakuru ye twagira ngo tumenye nyine ko yaba akiriho twari turimo turahunga tujya ahantu bita igoma Eh, turaburana nyine ariko umuntu twa- twavuganye uwatubwiye ko yamubonye yatubwiye ko yamubonye ngo ari mu nzira ngo nta muntu bari kumwe arimo aranawe aragenda ariko kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona nagira ngo nanjye numve ko namubona nyine mubonye byaba ari byiza mukamugenzi icyo gihe yari afite imyaka ingahe bo yari mukuru kuri njyewe kuko icyo gihe njyewe nari mutoya nari mu myaka itanu Mm, Eh, itanu ni ine gutyo kuko itanu yari itaruzura neza nyine na twari turi kumwe na- n'ababyeyi tuburana gutyo nyine mu- muri urwo rungabangabo rw'intambara ntitwongera kubonana urumva we yari mukuru kuri njyewe nyine twarakurikiranaga mm. mugeze no kuri goma ntimwongeye kubonana
ntabwo kuva icyo gihe ntabwo twongeye kubonana kugeza aya magingo Mm. nta muntu wigeze ababwira ko yamuciye iryera yageze aho ngaho kuri goma bo hari umuntu wakubitanye n'umubyeyi wacu ari- ari mama Mm, aramubwira ngo ba- bahuye ngo afite igisheke arimo ararya ari- agenda nk'abandi ariko andi maherezo ye ntabwo twaje kumenya uko byagenze niyo kugeza ubu ngubu nyine numvishe abantu bagenda babona babonye ku ijwi rya amerika ndavuga iri nanjye reka nandike wenda nazamubona niko kubandikira warakoze cyane kutwandikira niyo mpamvu twaguhamagaye nagira ngo umbwire amakuru iwaba uzi ya mushikiwe mukamugenzi umbwiye yuko hari umuntu wamubonye agenda ry'igishe cyahunga icyo gihe yamubonye hehe yamubonye hafi ya goma yamubonye hafi ya nzu igitarama yamubonye hehe ashobora kuba yaramubonye hagati ya za rushashi na na na na nuza na na nzovi navuga ko twe tukiri muri iyo muri muri iyo ntara y'amajyepfo ya ya ya, ya gitarama kuko twebwe yabigeze aho bita za kibumba muri kongo kishadaraki rero ndagushimye cyane kuba warizeye ijwi ry'amerika ni mwebwe dukorera mujye muza mudusanga natwe ngenda bashimira cyane kubw'ubwitange mu gitumba sinzi ijuru muzaturamo mwebwe rwose ntabwo njye nabasha kubishyikira bitewe n'umutima mugira imana ijya ibubaka buri munsi ibahe rwose amahoro yanyu mukwiriye urakoze cyane
umva rwose ndabashimira ndabashimira ndabashimira cyane muri abantu bo kubahwa kabisa hano mudukorera ibintu bikomeye cyane tutabasha no gushyikira
murakoze ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereyeho ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu nongere nkwifurize kugira amahoro no kugira ubwizige ukomeze wizere ko imana ntibishoboza uwo mushiki wawe mu mukamugenzi ntabwo namwibagiwe mukamugenzi imana izongera ikamukwereka imana igomeze ibarindire ubugingo rwose urakoze cyane ngaho ukomere
agasaro kaburaga
bambogo giselle atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa masaka akagari ka gitaraga umudugudu wa kabeza nawe arashakisha umuvandimwe abantu twabanaga mu nkambi ya katare i kongo ni ukuvuga ngo urabona mu kugaruka nyine duhunguka nari nkiri umwana muto afite nk'imyaka umunani bo bari bakuru ari abasore kuko umwe yari yaravutse muri mirongo irindwi na gatanu undi yaravutse muri mirongo irindwi na karindwi noneho duhunguka tuburanira mu mashyamba kuva icyo gihe icyenda gatandatu ntabwo turongera kumenya amakuru yabo abo basaza bawe amazina yabo ni ayahe umwe yitwaga kari ku mutima diyedone undi akitwa sabuhoro inosa ubwo rero narangishaga baba bariho baba batariho wenda uwo kari ku mutima twumvishije ko yaje gushaka n'umudamu aho mu mashyamba twe two duhungutse ariko ntabwo tumuzi umudamu yaba yarabyaye ntabwo tuzi amakuru yabo wenda numvaga ko yaba ariho cyangwa se umudamu ariho cyangwa se n'akana baba barabyaye ko wenda twabasha kubabona
aho yashakiye umugore muri ayo mashyamba mwamenya aho ariho nyirizina ku buryo wahadomaho ukavuga uti bari bageze aha ni masisi twumvaga bavuga ngo ni masisi kuko twe twaje za mugunga bo baciye ngo za masisi ntabwo mbizi
uwo ni kari ku mutima naho se sabuhoro we yanyuze he
sabuhoro nawe numva ngo baje gusa nk'aho bahuriye za masisi ariko we yari akiri umusore
kugira ngo baziyumve neza cyangwa se uwabumva akabamenya mwakomokaga he nako nitwa bambogo jizere papa wanjye akitwa nzabarirwa matiyasi mama wanjye akitwa nyanegeri filomene twakomokaga muri perefegitire ya kigali ngari muri komine ya rubungo sekiteri ya ndera serire ya kinunga ni ruguru y'umurindi ruguru y'isoko ryo ku murindi
none se bambogo hashize imyaka makumyabiri n'itanu utandukanye na basaza bawe kuva icyo gihe cyose ntabwo wigeze ubashakisha cyangwa se ubu nibwo wibutse uravuga uti reka mbashakishe wabitewe n'iki niba ari byo byakugendekeye bite
ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mbashakisha gusa nakomeje gukurikirana kuri radiyo yanyu ku ijwi rya amerika ngo agasaro ngo ni agasaro nabuze sinibuka icyo kiganiro ni agasaro kaburaga eee agasaro kaburaga maze kubyumva ndavuga nti wagerageza nkareba wenda ko nazababona nuko ndavuga nti reka nandike ariko umutima yaradufashije cyane mbega sinzi uburyo nabivuga gusa uko baramutse bumvise amakuru yacu bagerageza uburyo ki babasha kunyandikira nkabasha kumenya amakuru yabo tugize amahirwe rwose niyo twakumva abana babo ngo barahari mbega uwaboneka uwo ari we wese kubera ko wenda dukeka ko umudamu ashobora kuba atazi wenda amakuru yacu ariko wenda ashobora kuba azi aderese wenda ngo umugabo wanjye yari afite se witwa gutya na gutya mwamubwira ko turiho twese gusa n'abo ngabo twabuze gusa n'ababona tumenye wenda ngo barapfuye ntibariho wenda dukureho umutima tumenye ko nta bakiriho ntucike intege ushaka agasaro ntabwo arambirwa
murakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mukamana clarisse utuye mu karere ka bugesera umurenge wa nyamata akagari ka nyamata umudugudu wa gatare arashakisha umusaza we yagiye ari umwana mutoya nanjye nari nkiri umwana amaze kugenda ntitwasubiye kubonana ubwo kuba ruje yaje kuza kumurangisha nko mu bihumbi bibiri ngewe mba ndi umwana mutoya baranyangira ko musubiza ubwo ubwo nyine mpita ndagenda barambwira ngo ninzana n'umuntu andeze ngo amusinye ngo asinya ngo amwandikire ubwo ngewe ngiye kubabwira ubwo sinabonye ugenda kumusubiza guma aho ngaho ugeza kugira ku ijwi rya amerika uravuze uti yagiye muri jenoside hanyuma baza kumurangisha kuruwa ruje yamurangishije hehe wabyumvise he byagiye ntabwo byumvikana neza kuruwa ruje yamurangishije muri ahantu bita umurenge wa kamabuye ariko uko yasize hitwa siko hitwa bambwiye ati yavugiye ku ijwi rya amerika ubwo nahize uburyo bwose nahiga kumwe twavugana ndakubura biranshobera ndagenda ahantu kuri haseri ndababwira nkurikiranira ikibazo kuri haseri mbona biri gutinda ngenda guhiga aho kuruwa ruje ikorera kuruwa ruje nkasanga harakinze ubwo sinzi ukuntu naje kumva murangisha abana babuze ababyeyi babo n'ababyeyi babuze abana babo ubwo nibwo nahisemo ndagerageza biranga ariko numva umuntu atanze nomero ku ijwi rya amerika ubwo uwo muntu nahise muhamagara ahita aransobanurira ahantu ndi buke kugira ngo mbandikire arambwira ati wowe uzakomeze ku murongo ntuzave ku murongo uzumva baguhamagara
none se uwo muntu waguhaye amakuru akubwira ko yumvise musaza wawe hakizimana avugira ku ijwi rya amerika ayo makuru yaguhaye ryari
ayo makuru ubu ngubu hashize nk'imyaka nk'itatu ariko no mu bihumbi bibiri na gatandatu naho narabyibushye bari kuvuga ko yavugiye nanone ku ijwi rya amerika ubwo nibwo guhita nanjye ngo bamukurikirana bamwumvise avuga iki icyo gihe
yarimo ararangisha umuryango we avuga ngo niba hari n'uwaba yararokotse yamumenyera mbere nibwo twahise tubura mbura kuntu murangisha kubera nahize inzira nacamo ndabibura ubwo nkaguma ncika intege bigeze aho ngaho sinzi ukuntu naje kuguma ngenda nyine biranduka binjyamo ndimo nk'umuvukanyi kuko ni nangewe njyenyine mpari ubwo nanjye ndavuga ati reka mwigishe umuvandimwe wanjye ndebe ko namubona ndahamya ko niba hakizimana Nyineyimana ariho akaba yumva ijwi ry'amerika ndetse n'abandi baba bamuzi wakomokaga mu cyahoze ari komine ngenda kera ni mu bugesera dogiteri burenge berire senga mu gasantere bahitaga nyabyondo yahita abimenya nyabyondo nayo yayimenya ni byiza rwose muzajye muza hano ku ijwi ry'amerika mutwibutse kuri mu bandi turabashaka ku bw'isi umwana yanyumva abantu babashakaho ni benshi nibyo ni byiza kumenya ko ijwi ry'amerika muyumva muri benshi mukaba muyikunda muyitabaza igihe muyikeneye kandi mwizera yuko iyo mudutumye tubatumikira ni mwebwe dukorera buri gihe turabivuga ko ari mwebwe dukorera iyo mwishimye natwe biduha kwishima ni ukuri imana yanjye imana izabaha amahoro n'imigisha ibintu ni ukuri mudukorera ni byiza umva sinzi ukuntu twabivuga ni ukuri imana ishimwe ni ukuri urakoze cyane ngaho rero clarisse mukamana ukomere ukomere ukomeze wumve ijwi ry'amerika kandi ukomeze ushake agasaro kawe
agasaro kaburaga
hari undi witwa mukamana ariko we ni mukamana jeanne d'arc ari mu karere ka muhanga umurenge wa nyamabuye akagari ka remera umudugudu wa nete ararangisha musaza we baburaniye imbandaka mu cyahoze ari zayire ubu ni repubulika ya demokarasi ya kongo
ari umusaza wanjye nakurikiraga yitwa cyangwa yitwaga yitwa jean batiste nyundo twari turi imbandaka ariko hari ahantu bitaga wenjiseke niho niho twatandukaniye harimo mu masaha ya mu gitondo twiruka twiruka duhunga amasasu dutandukana gutyo icyo gihe musaza wawe nyundo yari afite imyaka ingahe mfite nka cumi n'itandatu kuko njye nari mfite cumi n'ibiri
hanyuma amasasu arabatandukanya mu kwira imishwaro anyura hariya nawe unyura hariya ukuva icyo gihe muri mirongo icyenda na karindwi mu kwezi kwa gatanu ntabwo wongeye kumenya amakuru ye oya ntabwo nigeze menya amakuru ye imbandaka njye narahagumye nahabaye imyaka ingahe kuva mirongo icyenda na karindwi kugeza mu bihumbi bibiri ariko nta kanunu nta muntu nigeze numva muvuga nta urumva nyuma yaho twagiye no mu bigo by'imfubyi niho nabaga nabaga mu kigo cy'imfubyi kandi aseri yagendaga izana abantu ntabwo nigeze ntabwo yaje habe n'abantu wenda ubwo baba barabuhuye burazavire bambwiye bati umuntu twabonye umuntu musa nta gakuru pe nta gakuru nta biri byiza ko byabigejeje iki gihe ataravuga ariko mujya mushakisha nkumva abantu batari bafite icyizere cy'uko bahari barabonetse nicyo cyatumye nanjye mvuga nti wabona wenda ahantu hari yumva ijwi rya amerika cyangwa hari umuntu umuzi akaba yamwumva mba numva afite ahantu ari wenda ashobora kuba afite ibyo bibazo byose kutumva ikinyarwanda kuba ari kurahana adashobora kumva wenda ijwi ry'amerika nubwo mbinyujije ku ijwi ry'amerika ariko urumva iyo esipari iracyahari urabona iyo umuntu atapfuye ngo umubone cyangwa ngo umushyire babikubwiye umuntu wamwiboneye ukomeza uvuga ngo uwo muntu arahari arahari arahari
ni byiza kugira ukwizera guhoraho kandi guhamye kandi ugakomeza kumuvuga nk'aho ariho kugeza igihe umenye amakuru ye nicyo cy'ingenzi kandi kizagukomeza kugira ngo ugire imbaraga zo gukomeza gushaka ubutitsa udacika intege nongere ngushimire kuba waragize uko kwihangana ugategereza ko tuguhamagara kandi ukaba ufitiye icyizere ijwi ry'amerika murakoze cyane ufite mbagize icyizere cyane njya mbarangira n'abantu sinzi nimba bajya basanga kontakiti niyo mpamvu navuze ariko ubu ngubu abantu ndangira ijwi ry'amerika babonye abantu babo kandi ngewe uwanjye ntaramubona rero naravuze numva ni imbere yuko ndatanga nimero ye ariko n'iyanjye nyitange nanjye nshaka umuntu wanjye yesi wagize neza cyane ndabemera cyane ndabemera verisite nibyo urakoze cyane cyane cyane cyane cyane mba mbona rimwe na rimwe mukora ibitangaza n'imana ibikora bikora neza pe umusaza wanjye rwose umva ni agasaro kabura niko gasaro konyine kabura iwacu twariye dutaha urusorongo ariko turahari niwe wenyine uri kubura rwose
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
ikiganiro agasaro kaburaga uyu munsi ni hano kirangiriye tuzakomeza ubutaha mwese mwese ababuranye n'abanyu n'iyi myaka yaba magana ntimuzacike intege iyo mufatanije n'ijwi ry'amerika udusaro twaburaga turaboneka mugira amahoro mwari kumwe na venisite nshimiye imana
nanjye aho nari ndi shakisha ngera cyangwa ubu ngera aho bita nshinkunda ntanga amatangazo muri kiliziya yaho biranga nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu amanda avuga mpamvu yo gucika intege navuga reka reka nshakisha
niwe ni uwacu nawe ni akanjye turabonana vuba
sitimo ndahamagara abantu bavuga ati muyoboke ijwi rya amerika niyo hantu hari umurongo muzima utahura ubona abantu baburanye n'abantu
rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi rya amerika agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
uriya mwana niwe mushuti wacu wa mbere niwe murabyakira ubonye umwana we ugomba kumushyira mu bandi bana ukamubera ababyeyi n'umunani wa nyina ibyo tukamuha no ku ikintu cyose dufite tukamuha tukamuri mu mutima kuko buriya nawe afite agahinda n'akababaro kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi rwose